Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federika nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro muri sanga cyahariwe urwaruka iminsi yose kwa mungu mango uyu munsi twahisemwo kungurana ubwenge n'abakiri bato kenshi na kenshi usanga ari bo bahanzwe n'ikibazo c'ubushomeri turayaga ku bijanye n'ukuntu umuntu ashobora gutanguza ibikorwa vyo kwiteza imbere mu butunzi agahindura agahinduka umukoresha wikorera utwiwe canke umugwizatunga gufata ingingo rero yo kwikorera n'ibintu mu ntango bisa n'ibigoye ariko n'ibintu nk'uko vyibonekeje ku banyamatungo batari bake bishobora kuba ingirakamaro bimwe mu bintu tugiye kuyaga n'abakiri bato hamwe n'inararibonye mu vyerekeye kugwiza itunga canke gutanguza ibikorwa vy'ubudandaji vyo kwiteza imbere no guteza imbere abandi n'umutima wo kurinda hamwe no kwiyemeza gufata inzira nshasha turavuga kandi ku bintu ngenderwa ko bikenewe gusuzumwa imbere yo gufata ingingo yo gutanguza ibikorwa vyo kwiteza imbere mu butunzi ari vyo bita SWOT analysis mu rurimi rw'icongereza uh, turarabira hamwe kandi n'uburyo bwo kugwiza abaguzi hamwe n'amasoko abatumire bacu ni lionel mugisha umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryo muri leta z'ubumwe za amerika ryitwa la hola global consulting remesha arigisha kandi muri kaminuza muri leta z'ubumwe za amerika hamwe no mu budagi ivyigwa vyerekeye kugwiza itunga ajejwe kandi programme internationale muri kaminuza alliant university yo mu manuko bw'intara ya california muri leta zunze ubumwe za amerika mwaramutereza lionel remesha amahoro neza frederic murakomeye yegome aho buraca aho iwanyu ndabona umengo turakuvyewe Ay- oya ni amahoro aha tuvyuka kare ego twebwe ni saa saa ine eh, ni saa zingaha aho iwanyu aha ni saa moya mu gitondo saa moya mu gitondo urumva bamaze Ego.
kuvyuka yegome ego turaba turi kumwe kandi n'umushinga Vianney eh, ndi kuri yo turacamurondera kuri telefone ari mu Burundi nawe nyene eh, akurikiranira hafi ibikorwa vyo kwiteza imbere na entrepreneuria Eh, turabandanya tumurondera gushika tumubone rero ariko reka mu mu kurindira dutangure kuri wewe Lionel Besha ijambo Ego.
ent- ijambo entrepreneur rivuga iki umuntu ahitamwo kwikorera utwiwe aba ari umuntu kabuke
ego ijambo uh, entrepreneur um, ikintu ni igihe umuntu aba afise iciyumviro uh, co kudandaza hanyuma akagishira mu ngiro harya abantu benshi uh, umuntu yama afise iciyumviro abonye ibintu akavuga uh, iki kintu kirashobora guhinduka kikaba ciza ariko umu entrepreneur uh, or canke entrepreneur mu congereza uh, ico abonye ikintu akabona ko ashobora ku, gutuma ico kintu kimera neza ari nk'ikintu abantu bakoresha canke ahantu uh, ibikorwa abantu bakunda uh, gukoresha arashobora kuraba ukungene ashobora kuzana bishasha canke uh, akongereza akabigira neza ivyahahora hanyuma akabona gushobora no kubigurisha niho umu entrepreneur uh, aboneka arabona ikintu agafata iciyumviro ciwe akagishira mu ngiro ariko uh, ingingo nyamukuru ni uko ico kintu aki ashobora kugihinduramo kikaba urudandajwi agashobora kubidandaza aho niho hari ikibazo uh, mushana rigenda riremesha kuko abantu benshi hari hari igihe bagira ivyiyumviro vyiza vy'ibintu bashaka gutangura bikazovamwo eka bizinesi ikomeye cyane rwose bigatera imbere bikunguka ariko ikintu gihambaye cyane rwose ni uko kenshi na kenshi iyo ngingo badashobora kuyifata tuvuge nk'umuntu ariko arakora bisanzwe afite akazi afata amafaranga akwiye ku kwezi eh, hari igihe kenshi na kenshi ashobora kuba afite icyumviro cyiza cyo kugira atanguze eh, nka bizinesi ariko akumva kumengo ntiyota akazi hari ikintu rero kiba gihambaye mu entrepreneur ni uwo mutima wo kurinda
egome kukurinda ukava mu nzira zisanzwe ugatangura ibintu bishasha ivyo nivyo bari byo
ivyo ni byo ivyo ni byo um, ariko ikindi naco ni uko urabona biva no kungene mu bihugu byinshi uh, ibintu vya entrepreneur bijana cyane cyane n'imico uh, hariho um, mu bihugu byinshi uravye muri mu mico uh, cyane cyane imico ku isi imico uh, irata, iratandukanye hariho imico abantu usanga ukudandaza ari ikintu canye kiri mu mico hariho n'abandi usanga ukudandaza atari ikintu canye kiri mu mico cyane cyane uravye nko mu bihugu vyo mu biyaga bigari uh, kuva na kera ega abantu barironderera ivyabo bakarima bakorora uh, baka, bakironderera ivyabo ariko mu mico ya kera ukudandaza ntikwari ikintu gikomeye atari ibintu bahora bagira nyine kugenda kurondera nk'ikintu bari bakeneye bakagenda bagakaba bagatanga ibyo bafise bakagura bakagurira n'ibindi ariko muri iyi myaka rero nk'umuntu afise akazi aho afite icyiyumviro yogerageza igikuru ni ukugerageza kugerageza ari byo no mu cyongereza kenshi nk'umuntu agira ibintu nk'ibyo ni bamwe bita risk takers uri mu entrepreneur uteza kubahuka ugatanga ikintu gishasha se egome urumva abantu benshi baratinya kugira gufata risk gufata risk urumva kenshi abantu iyo bumvise umudandaza ikintu cya mbere abantu baba biyumva bibaza ni uko babaye abadandaji bazoca baronka amahera ubwo nyine ariko si ivyo igikuru ni uko iyo utanguye kudandaza urabanza ukiyumvira ikintu ushaka kudandaza hanyuma umuntu akacandika neza akandika imigambi yiwe icyo ashaka kugira icyo ashaka gushikako hanyuma akaniyumvira n'uwo muntu azokigurisha ko icyo ashaka cyane cyane iyo umuntu agiye muri iyo ntumbero akiyumvira umukiriya wiwe akiyumvira uzogura umuguzi akiyumvira icyo umuguzi akeneye akaraba ikintu umuguzi akimushikirije umuguzi hamwe avuga yego aha ndashimye nzohora nza kugura icyo kintu nicyo umuntu abanza gushimikira ko kubera kenshi iyo umuntu atanga kwiyumvira kudandaza agatanga kwiyumvira amahera ibintu byo kudandaza ntibyoroshe kuko mu myaka ya mbere ubanza gucamo amahera menshi imbere y'uko haza amahera
ico ni kibazo gihambaye cyane rwose ni cyumviro ciza cyane rwose mushikirije kuko kenshi na kenshi utanga urudandazwa urudandaza ntucuronka inyungu buno nyene n'ibintu bifata igihe kirekire ikindi kintu mbonye no gumana muri ivyo bintu uvuze cyane rwose ni ukuraba kwiga cyane rwose umugambi ushaka gushira ushaka gutanguza kuko kenshi na kenshi ikintu cisha abantu ni uko usanga akenshi abantu ntibiyumvira bashaka gukorera ku yindi migambi yari hasanzwe ariko utanga imigambi mishasha n'ikintu iyi minsi yose cyiza mugabo ukabanza nk'uko wabivuze ukabanza gutoza neza ukaraba le besoin ukaraba icyo abantu bakeneye ukaciga neza nk'uko wabivuze none mu ntambamye naho nko mu Burundi muri Amerika turazi ko hariyo abantu bashobora kugira umutahe bafise icyumviro cyiza bafise ibintu batohoje banonosoye neza nk'uko babivuze bagenda ku bantu b'abanyamatungo baja ku mabanke bakagurisha umugambi wabo bakavuga neza bakaronkaho umutahe ico si ikibazo ki- kiri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere du- dushizemo n'uburundi
ego icyo ni ikibazo eh, gikomeye kuko ego n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere urumva gutangura kudandaza naho urumva iyo uri umuntu ariko aradandaza ah, urumva adandaza mu gihugu Ah, urumva hariho ibintu byinshi rero eh, byo mu gihugu bi- bifasha nyine umudandaji nk'ibintu ah, by'amategeko nk'uko ngene ah, umuntu iyo atanguye urudandazwa ah, bifata igihe kingana gute bisaba amahera angana gute Ah, aba- abadandazwa hariho amategeko abakingira Ah, ibyo byose birakenerwa kugira abadandaji bashobore um, gukora bidegembya bashobore gukora neza bakora icyo bifuza bashira imigambi yabo mu ngiro ah, amahera bashobore kuronka inyungu abari bateguye batarenze kugira ingorane ah, ziciye nk'amategeko ari hirya no hino nk'ino rero muri amerika abadandaji rero ah, baba bato bato cyangwa abadandaji bakuru bakuru iyo nk'ubu babonye nk'itegeko ah, rimera nk'iribagora cyane mu bintu badandaza cyangwa haje nk'itegeko rishasha rizoshobora kubazanira ingorane bara- baregera ababase- ababaserukira ababa- abatwara abari muri leta bakabegera bakabibamenyesha akabwira iri tegeko rishasha cyangwa iri tegeko rihari ah, rituma yuko twebwe abadandaza tudashobora gukora neza hanyuma bagasaba yuko iryo tegeko rihindurwa Ah, icyo kintu nacyo nicyo kintu ah, abadandaji benshi ah, nko mu bihugu bikiriko biratera imbere abadandaji benshi kenshi ntibegera ababatwara ah, mu- mu nzego za politiki ngo bababwire amategeko yoba bagoye ikindi nacyo ah, ikindi cyo gifasha abadandaji ni uko nk'ubu aba- bagerageje nko kubagabaniriza amatagisi cyane cyane nk'abadandaji bakitangura i- ibikorwa bito bito bakabagane- bakabaganiriza amatagisi bashaka habonetse n'uburyo bakabafasha Ah, ibyo nabyo birafasha cyane ah, abadandaji gutangura ah, kubahuka ah, gu- gu- gutangura ibikorwa byabo no kubishyira mu ngiro E, tu- tu- turavye naho mu zindi ntambamye urwaruka muri iki gihe nk'uko twabivuze nirwo kenshi na kenshi usanz- usanga ruhanzwe n'ubushomeri haba mu rwanda mu burundi kandi no mu bihugu vyinshi eh, vyo muri afurika no mu bihugu vyinshi bikiri mu nzira y'iterambere Eh, hariho ikibazo c'umutahe kugira ngo baguhe umutahe ingurane muri banki kenshi na kenshi uba u- utegerezwa kwerekana ibintu ufise ico kintu ico kibazo rero ni ikibazo gihambaye cane rwose urwaruka ahandi nko mu bindi bihugu biteye imbere urashaka kugurisha iciyumviro abahinga bakaraba bagasanga icyo cyiyumviro kizovamwo umutaha ukomeye bakaguha umutaha ico ki- ico iyo ntambamye nk'urwaruka rwo itsinda gute
ego iyo ntambamye ego irahari kubera nk'ubu umuntu agiye nka wenyine akegera banki akavuga ngo arafite icyiyumviro adafise nk'ikintu agwatiriza biragoye cyane ko yoshobora kuronka ideni ah, mu mabanki cyane cyane mu bihugu biriko biratera imbere ngaha muri amerika umuntu ashobora kuronka ideni ribaye yabaye ryo gutangura ariko nko mu bihugu biriko biratera imbere ico abantu bakwiye kugira ni uko iyo hageze nko- nk'umugambi wo gushira umugambi iciyumviro mu ngiro hari igihe ushobora kuvyigirana wenyine ariko iyo nk'umutahe ubonye ko ufise iciyumviro nico gituma ica mbere na mbere no kubanza ukacandika iciyumviro cose bashi- ukandika ibikenerwa eh, byose ukabona amafaranga azokenerwa hanyuma ukaraba uburyo ufise n'amahera ushobora gukenera kubwira ubishire mu ngiro nk'ubu rero ubonye yuko hariho ama- amahera u- uguze kugira ico ciyumviro kije mu ngiro ico kintu rero niho umuntu ashobora kwegera abandi bagwiza atunga akababwira neza akabereka eh, umugambi eh, yateguye ibyo yifuza n'ukungene akaba akeneye nk'abapartenaire abapartners Mhm.
abantu bashobora kuza bakamufasha yego bakazanamwo umutahe canke bakegera n'ama hariho n'amashirahamwe amashirahamwe za ma- microfinance um, hariho amashirahamwe ariko araza hariho n'amashirahamwe n'izi zo muri za un babonye a- ari abantu baje hamwe bagize ishirahamwe bagize proje ah, ari umugwi atari umuntu umwe ariko ari umugwi aho amahera arashobora kuboneka iyo baje kabugwi hako baza ari umwumwe Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na damascene mwiriwe neza damascene muratwumva damascene ndabo muratwumva
ndiko ndamwumviriza mugabo sinataha ikiganiro neza sinzi ko mushobora kunsubiriramo kugira ngo nacitse nsanga ikiyago kiri hagati sinashoboye gufata neza ijambo ry'umunsi kugira ngo umenye icyo nashobora gushyikiriza Eh, muri hega damascene imbere yuko tubashikiriza tubibutsa
Ya, muri hehe
muri afurika y'epfo afurika y'epfo eh, akandi kazina ninde
Ya, akandi kazina kawe ninde
ntirenganya ntirenganya ntirenganya turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye ukuntu urwaruka rwofashwa mu gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga urabona ko mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajambere eh, iyo urwaruka ruhejeje kaminuza canke ruhejeje andi mashure yose usanga kenshi na kenshi akazi kagorana ariko urwaruka kenshi na kenshi eka n'abantu bose mu bisanzwe n'abakozi bose usanga bafite ibyiyumviro byiza vyo kugira ngo bashobore kwitangurira ibintu bita business ariko naho baba bafite ibyiyumviro byiza kenshi haba intambamyi eh, kuronka ingurane eka kuronka ico ciyumviro ciza eka no gufata uwo mwete no kurinda kugira ngo utangure ibintu bishasha ico nico ki- nico turiko turayaga cane cane eh, ku vyerekeye ukuntu ah, urwaruka rwotangura kwiteza imbere eka si urwaruka gusa n'abantu bose eka n'aba baba bafise akazi keza bashobora kugira ibikorwa vyo gut- gut- eh, kwiteza imbere no guteza imbere abandi duga kw'ijambo ikibazo c'iyumviro turi kumwe na eh, professeur eh, Lionel Remesha
Eh, ya. ndaramukije nyakubahwa porofeseri yonere umutumiwe arakumva duga kw'ijambo mu kanya gato ikibazo c'iyumviro
yego i- icyo kibazo cya macake kirirwa ariko uravye nk'abantu tuba tukiri bato ingorane dusanga dufite ni bijanye no kuba woronka nk'umutahe nko mu gihugu cy'iwacu je ndi murundi nko mu burundi a- abagenda baba bamaze nk'amashure a- aya kaminuza cyangwa ayandi mashuri matonya abanza barahamagarirwa gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo biyungurunganye iyo bahize amashure mugabo ikibazo nyamukuru usanga gihari usanga umuntu ashobora kwiga akamara na kaminuza adashoboye kurenga nk'ibihumbi bitanu cyangwa icumi ku mufuko urabona nawe igihugu cy'iwacu udashobora kuronka nk'ibihumbi icumi hanyuma umaze nka kaminuza ugahamagarirwa kwiyungunganya urabona n'ikibazo kiragoye cyane kiragoye ugasanga umuntu yamaze kaminuza aracasaba isabune umubyeyi gusa usanga ari ikibazo kigoye rero ariko gusa yaba yakunda ko umuntu ashobora kuronka ukuntu eh, yiyungunganya akaronka uwo mutahe a- agakora ibikorwa by'iterambere byiwe byagenda neza ego be ikibazo aho kigoreye ni aho usanga ataco ushoboye kubera usanga nyene kuronka ayo mafaranga kugira ngo ukore nako ka- aka- aka business Sinzi ego be ico ki- ukundi novuga ico kibazo c'umutahe abandi batonda kugira ngo uronke umwana usanga ari ingorane
E, ico kibazo c'umutahe turakigaruka ko na professeur Lionel eh, Remesha ariko reka tubanze duhe n'ijambo kandi Richard Richard mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hega Richard
eh, turi mu burundi yego akandi kazina ninde
akandi kazina n'ibizimana rishya bizimana duga kwijambo ikibazo c'imviro
ego cyiyumviro nari mfise noshikiriza nuko nko mu burundi uriko uraraba twebwe tuba tukiri bato n'abandi hari igihe usanga tuba dufise ivyiyumviro kandi ivyiyumviro ugasanga birafise intumbero nyene biraboneka objectif ushaka gushikako ariko gusa u- kubera ko ubukene buhari mu gihugu c'uburundi ugasanga birakugora kugira ngo uronke amafaranga yo kugira utanguze wa mugambi canke naho ufise nka dukeya ukabura nk'ingene woronka urundi mutahe kugira uwongerereze
murakoze Richard reka duhe ibibazo umushanahe Lionel eh, Remesha ah, Damascene na Richard wose yavuze cane cane nk'ikibazo kimeze eh, kimeze nka kimwe kuronka umutahe eka n'ubukene butuma umuntu adashobora gutangura eh, kwiteza imbere canke gutangura imigambi naho yoba afise iciyumviro ciza ariko eh, Lionel Remesha hariho n'ikindi kibazo cane gose abashaka gutangura umutahe kenshi na kenshi bataraba bataraba ko ico ciyumviro batanguje ari ikintu catangujwe n'abandi eka hariho ibintu kenshi bashobora kubanza kwihweza kugira ngo urabe ko umutahe ufise uzoba ingirakamaro Eh, mu congereza kenshi na kenshi bavuga ati ni swot analysis ukabanza ukaraba eka ico urushije abandi ukaraba n'ibintu bimeze nk'ubu ibintu udashoboye ibintu ingorane ufise byose ukabishyira hamwe hanyuma ukaraba n'amasoko ukaraba ibintu byose bishoboka reka ukaraba n'abandi nk'abandi boba bamaze gukora ibyo bintu ibyo byose umaze kubishyira hamwe ukabona ati uyu mugambi umuntu arashobora kuwushyira imbere abo bashingantahe babiri mubabwiye iki ku byerekeye umutahini
egome icyo kibazo cy'umutahe ni ikintu uh, ni ikibazo cyiza cyane murakoze cyane uh, damascene na richard um, ego uh, swot analysis nk'uko wari ubivuze yuko swot s ni strength eh, ni nguvu ni ikintu uh, icurushije abandi um, nicyo bituma iyo uri kurandika umugambi n'iciyumviro urandika umugambi wose hakiri kare hanyuma ukandika neza uh, ibikenewe iyo uzobikura um, amahera bizogusaba uh, uburyo woba ufise cyangwa ukabanza ukabyandika hanyuma ukandika neza n'ibyo ubuze muri swot rero hariho ibintu uba ushoboye nk'umuntu nk'umuntu w'umunyeshuri tuvuge yize nk'ibintu nk'indimi yize nk'igifaransa cyangwa icyongereza kuri univerisite nk'ubu abuze ashaka gutangura kudandaza muri icyo gihe rero arashobora kubanza akiyumvira neza ni giki yoba afise kuruta abandi hari ibintu byinshi afise kuruta abandi nk'umuntu yize nk'ibintu by'indimi umuntu aba azi kwandika neza aba azi kwandika neza muri izo ndimi kuvugisha neza abantu icyo nacyo icyo aba ari ikintu nk'inguvu ziwe ego
hanyuma ashoboye rero kugira ibyo adandaza rero ashobora kuraba inzira ahantu ikintu cyose ashobora kudandaza tuvuge nk'ubu ashobora kudandaza nk'ibintu nko gufasha mu mashuri agafasha abanyeshuri nko kwiga neza izo ndimi cyangwa agafasha nk'amakompanyi amakompanyi menshi baba bandika amaraporo amakompanyi menshi baba bandika kuri ubu buhinga bushasha bw'amawebusayiti baba bandika ko ibintu bakora ashobora kubafasha akabagirira ibiraka ibyo byose bifasha bisaba bwa buhinga n'ubumenyi yize ashobora kubukoresha ariko ikintu nacyo ni uko naho ugira umugambi munini ukawandika umugambi munini ntucushika ko uyu munsi nyine urandika umugambi munini hanyuma ugacandika ingingo amagorosi ukandika ingingo ku ngingo ukungena ibintu uzogenda urabishikira ibintu ugenda buke buke urashobora kuvuga nk'ubu nk'umuntu ashaka nko kuvuga ko azoshaka nko korora inka cyangwa azoshaka nko kugurura amaresitora icyo kintu ashobora gutangura nk'ubu akorora nk'inkoko agatangura ku bintu bitoyi agakuramo inyungu akagenda arongereza akagenda arongereza hanyuma abandanyije icyo gikorwa aho rero naho igikorwa kiriko kiragenda arashobora gukorana n'amabanki akabereka ehe ndafite igikorwa cya mbere kiriko kiragira ndiko ndarimisha ndiko ndagira ndiko ndorora hariho abo ndiko ndagirira ibiraka iyo ugiye kuri banki ukabereka yuko wamaze gutangura igikorwa aho barashobora kuvuga oke reka tumuhe na makeyi turabe ko icyo gikorwa yo kibandanya turetse amabanki ga lionel remesha abagwiza atunga hariho abantu benshi baba bafite amafaranga menshi eka bashobora no kwemvesitisa ku muntu afite icyumviro cyiza nk'icyo ibyo bintu ko bitabaho cyane rwose mu bihugu byacu no kubera iki
ego icyo kintu ni ikintu ni ikibazo nacyo kimeze neza cyane kuko kenshi mu mico mu mico y'iwacu nk'ibintu byo gutanga imitahe urumva kugira umuntu aho umutahe uyundi hategerezwa kuba icizero icizero y'uko uyu muntu ibyo ariko aravuga ko azobishikako ariko aradandaza akavuga genda umudandaji iki nshaka uzogikora hanyuma umuntu akamuha umutahe urumva icyo cyizero nicyo iyo gihari cyangwa iyo hari amategeko afasha kugira icyo cyizero kiboneke abagwizatunga barashobora gushyiramo imitahe nk'ubu icyo cyumviro cyo kwizerana no gushikiriza icyumviro gikomeye cyo kudandaza abantu bose bashobora kwizigira turakigaruka ko ariko nagomba mpehe ijambo kandi umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe soteri mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe neza sotera muri higa sotera
nitwa kwizera sotere ndi bujumbura mu burundi yego murafite ikibazo murafite iciyumviro
Eh, ni icyiyumviro nagomba guterera na cyane cyane mvuga ku ku bijyanye n'ibintu byo kuronka umutahe cyane cyane nka twebwe urwaruka ino mu gihugu cyacu yego biragoye biragoye ko abagwizatunga batwizera kuko nk'ubu ubwo ati ata kintu na kimwe urakora kiboneka none wumva naguha amahera yanjye uzava uyahomba avuga ati wowe banza ubwire ibyo ukora ndaguhe mbona n'ukuntu wunguka kugira ndaguhe amahera yanjye kuvuga biragoye kuduha umusare hanyuma ikindi cya kabiri nagira mvuge Mhm.
ah, ni ku bijyanye no kuronka uwo mutahe bavuze ngo twohera ku tuntu duto duto ariko ukuntu eh, ikintu ntashima kugwaruka mbona ni uko benshi sha- usanga bahahamira guhera ku bintu bi- bikaze cyane by'amahera menshi kandi ibyo bito bito nyine aribyo ushobora gukora uhereye no mu muryango iwanyu uba- uba- hari ibintu no mu burundi tuvuga ngo kubitsa ugasanga uhereye nko ku mpene cyangwa inkoko bakubikije ugasanga irakugirira akamaro Mm, nivyo bishofasha kuko hari abantu bavuga ati guhera ku tuntu dutoya ngo ntakivamo bakaca bi- biranda ntibashiremo inguvu n'utuntu dutoya duhera kugashira kure yego me Intererano yanjye- murakoze kwizera sotera reka duhe n'ijambo kandi frederic eh, umushikirantahe legionnaire arabishurira rimwe Eh, frederic mwiriwe neza
mwiriwe neza frederic nkurikije mwiriwe neza muri higa frederic mutwibutse ndi mu gisagara cya bujumbura bujumbura kandi kazina
nishimira imana Yes.
frederic mu kwishiramo ry'abakozi bo mu nzu twiteza imbere yego ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite Eh, iciyumviro turi kumwe Je- jewe icyo nagomba kubanza gushyikiriza urumva kimwe n'iki- n'ikibazo kinini cyiyumviro Mhm.
n'iki gihugu cyacu uri kuraraba dufatiye kuri ijambo urukundo rwaraheze mu ba- mu- mu- mu banyagihugu bo mu gihugu cyacu kuko nk'akarorero iki gihe iyo umuntu ariko aragerageza kwiyungunganya kugira arabe ukungene yoshobora guteza imbere cyangwa yashyire nk'utuntu tw'udushyira hamwe kenshi iyo uri kuradodora uba ubwira abantu tiye ndiko ndakora uku uyi raba ukungene bufasha mbere washaka n'aya maminisiteri usanga bijejwe usanga rimwe rimwe bafatira kuri nkunzi ku kimenyane canke ku mugambwe ku mugambwe uba urimwe uba uherereyemwo ntibashobora kugufasha urumva uta utari muri bo kuko nk'akarorero genda ushobora gutanga genda umuntu sisi ishyirahamwe ry'abakozi bo mu mazu ndiko ndafasha ke- kenshi naragerageje kuca henshi ndabura umuntu yofasha mu nyuma turavuga ngo turagira ati hinge mpindure umukenyuro ndagira umugambi wo guhingura utuntu tw'udusabune urazi nko mu gihugu cyose nta munyagihugu n'umwe adakoresha isabune aho hose nkagerageza kwegera abantu uraba ukungene mwodufasha twarabuze n'umuntu n'umwe ushobora kudufata mu mugongo iyo hagize naho ugira ngo agufashe uza wumva amatelefone ngo abo bantu baza inyuma ngo reka ngo ntituri kumwe nabo Aho- uburorero bwinshi umuntu yobutanga ngo reka ngo ntihore mu bwambwe ntituri kumwe nabo twe tugomba kugenda tubaza nagira umuntu yoraba umu- u- ukungene umuntu ariko aragerageza kuraba ukungene yotera imbere hanyuma hakagaruka rwa rukundo mugore ikidutangaza ni ukubera aha mu gihugu cyacu abantu benshi barasenga imana by'ukuri abantu bas- ba- basenga imana y'ukuri cyane ko tubona ima- ijambo ry'imana ritubwira ati dukundane ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wenyine nubwo ugasanga abantu benshi bishinga gutunga bonyine ugasanga umuntu afise amazu menshi amamodoka menshi meza meza mubwo wumva wagira ati jye hano muri yonyine mwumva niko niyunganya muri ubu buryo ntagufasha nta na kimwe akabazo Yego, hano bazi me- uwo mutumire mbo baba bafise umutima uwuhe wo kugira bumvishe nk'abantu bagifise umutima w'urukundo wo gufasha ukungene boshika mu banyagihugu bato bato kugira bashobore kubafasha mu migambi yabo kuko urumva ni kwa kundi urumva bamwe bavuga ati mu nda harari inzara hakazinduka inziga urumva ntituzokwigira Yego, me- gutera imbere mu gihugu cyacu mu mwanya hataraboneka urumva abantu bafise urukundo kuri twebwe abanyagihugu bato bato urumva tuba dufise umugambi wo kunyunganya kugira duteze Yego.
imbere murakoze imana ibaheza murakoze frederic nshimimana ikibazo gihambaye ariko nibaza ko na lionel ico kibazo ataza gushobora kugitorera umuti ikibazo c'urukundo eh, urukundo ah, eka ibintu bisabwa kugira ngo uronke ntituzi rero ko ivyo bintu ari ibintu biri ahantu hose ariko n'ikibazo kigoye Eh, nashaka lionel mesha mutangure mu mwishuri ikibazo ca ah, kwizera sotere we bavuga ati nyabuna kwizerana biragoye abanyamatungo ntibashobora kubaha ntibashaka kubizera kugira babahe ingurane ariko ni bimwe twavuga mu ntango ko kenshi na kenshi umuntu azanye icyiyumviro cyiza mu bindi bihugu bimaze gutera imbere si banki gusa imuhideni eka n'umuntu ashaka guteza imbere abandi no kwiteza imbere nawe nyine kuko nk- nk'umwabivuze riyoneri ashobora kuba umupartenere muri icyo cyiyumviro gishasha cyo kudandaza ugasanga kenshi na kenshi baratanze ingurane ivyo bintu ni kuki bitabaho hariya nico kibazo ca- co kwizerana ca kwizera soter eka muce mujana kuri icyo kibazo ca Frederic Nshimiyimana nawe nyine avuga ati nyabuna eh, naho umuntu aba afite imigambi myiza urukundo rurakenewe
ego me ego eh, mu bintu mu migambi uriko uradandaza ibintu byo kwizerana ni ibintu bikomeye cyane kuko iyo umuntu ariko arashira i- i- iyo ariko aradandaza akora ibikorwa icyo kintu iyo uri gusaba amahera y'abandi abo bantu ifoko bagira icyizere y'uko amahera yabo bashizemwo bashobora kuzo kuzoyaronka u- azogira igihe umuntu yabasubiza Ah, kuko abantu kenshi iyo bariko bararondera nk'amahera if- i- i- bateza kubona yuko ayo mahera ni ikintu uriko urakoresha amahera y'abandi i- ico kintu aba uteza kugira responsibility uteza kuyakoresha ukayakoresha neza cyane kandi ukagerageza ayo mahera ukanayabasubiza ku gihe mwavuganye kubera icyizere burya icyizere ah, haramara bigifata umwanya kugira umuntu ashobore kwizera uyundi ariko icyiza ni uko umuntu uragerageza ufise icyiyumviro cyiza kenshi ah, nk'aba entrepreneur abadandaji bafite icyiyumviro cyiza ni nk'ibyo frederic yavuze uragerageza ariko uramizako uzo- urashobora kugenda ahantu nko gusaba abantu mukorana nti- ntibategere neza iciyumviro ushaka gushikako washaka hariho n'abakubwira ko ico ciyumviro atari na ciza ariko igikuru si uguca ngo uheba ico ciyumviro uzi ko uyo mugambi ari wo uzi ko uyo mugambi ari wo naho hogira abakubwira ngo uyo mugambi si mwiza canke nta mahera dufise canke nta mahera dushobora gushiramwo iv- ico- ivyo ntibiguce ntibice intege n'umuntu n'umwe icyo ni icyiyumviro gihambaye cyane rwose kudacika intege ni ikintu gihambaye cyane rwose ukabandanya n'igihe baneguye umugambi uka mu cyongereza bavuga ati ripakejeti sibyo Yes.
subira Yego.
unonosore ukundi gushasha ushemo utuntu duke duke mugabo wamaze kubona icyiyumviro cyiza ukakibandanya ibyo sibyo egome Ni- ico ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo hageze gutangura kudandaza hari igihe naho uba wamaze kwandika iciyumviro cawe ukagenda ku wa mbere akakwankira ariko naho akwankira igikuru ntaba umwansi naho akwankira igikuru urumviriza neza igituma yakwankiye hari igihe ashobora kukubwira ngo ukamubaza okay naho unyankiye none ibi bintu wabiwabona- wabishaka gute wabibona gute hanyuma ugasanga guhaye ibindi byiyumviro ushobora guca wongereza ku byo wari ufise ku buryo ugiye nko ku yundi kubabwira uyo mugambi wawe ukababwira umugambi wawe ni- n'impanuro wari waronse ukongerezamo ugasanga niko imi- imihora it- ihaye yuguruka ico kintu usanga ari ikintu gikomeye cyane kenshi ah, aba entrepreneur abadandaza kenshi ni ni- bamizako bameza ko Hariho- nibyo ba- bateza kwamizako kudacika i- intege egome ni ikintu gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na sabato mwiriwe neza
mwiriwe neza radiyo ijwi rya amerika mwiriwe neza ni sabato irindi ninde
Eh, irindi nitwa sabato israel ndi hano hantu bita nyagatovu mu murenge wa mubuga mu karere ka karongi mu rwanda yego israel eh, karibu mu kiganiro muri sanga murafite icyiyumviro mu eh, kibazo Eh, ni ikibazo yego
Eh, nashaka kubaza ese ko hariho abashomeri benshi uru- urwaruka ru- rudafise akazi kandi bamaze igihe kinini mugabo ariko bameze kandi nabo barashaka kugira ngo ba- bagire icyo bageraho baronke amahera cyangwa babe abo- abagwizatunga cyangwa a- abaherwe nk'uko tubyita mu kinyarwanda ese bo mugabo kugira ngo ba- bazagere ku nzozi zabo zo kuba abagwizatunga cyangwa abaherwe mugabo bokora iki kuko ni abashomeri kandi barafise imbaraga ariko barashatse impande zose kugira ngo barebe ko hari icyo bo- bo- bogera ko ariko barahebye nta kintu bagera ko kandi bara- barafise ubwo bushake kugira ngo nabo bazagere ku nzozi zabo zo kuba abagwizatunga bakora iki kugira ngo babe bo ba- ba- ba- ba- banyura mu ze nzira ikindi kibazo cya kabiri hari abantu cyangwa urubyiruko rwamaze kugera cyangwa urwaruka nk'uko byita mu kirundi bamaze kugera ku ku, ku, ku bushobozi bukeya barafise fondasiyo ntoya y'ubucuruzi cyangwa bizinesi mu bice byo mu cyaro ariko mugabo urasanga uko babonye mu mwaka umwe niko babona mu wundi mwaka niko babona mu mwaka wa gatatu nta ntera bagera ko ntacyo biyungura ko ibicuruzwa ibicuruzwa fise nibyo aguma kuba fise imyaka yose nayo kugira ngo azogere kuri izo nzozi zo kuba yaba umugwizatunga amenyekane mu mu mu rwego rw'u- rw'igihugu cyangwa rwa karitsiye cyangwa rw'akarere cyangwa rw'ikomine yabigeraho gute mugabo ko a- ashaka kubigera ko ariko clientele ugasanga ntabwo ziguma ziyongera arakomeza kuguma gutyo gutyo kandi ashaka kugera ku ku bukire yabikora gute mwamugiriye inama murakoze ni sabato nyagatovani karongi mu rusengero rw'abadasenga murakoze sabato israel ibibazo vyiza cane gose reka duhe n'ijambo kandi daniela mwiriwe neza daniela muratwumva
yego turabumva murihera daniela
Ndi- ndi mu rwanda mu karere ka nyamasheke mu murenge wa ruharambuga aho bita mu mudugudu wa nkomero akandi kazina ninde
nitwa nsabimana daniyeli nsaba imana murafise ikibazo iciyumviro Eh, ndabanza gushima vyewo wa mbere na mbere kuko ni radiyo nziza iduhuza yego ni vyiza cane gose urakoze gushima kandi tu- tubashimiye kuri topike nziza mwatoranije kutugezaho Murakoze.
ikibazo cyanjye yego
ndagira mbaze ese ko urwaruka ruri kuba rwinshi kandi imirimo ikaba mikeya ni iki bari kudutegurira nk'urwaruka ko tubona urwaruka muri ibi bihe ari rwinshi cyane pe rwose kuru- kurujenereza imirimo biragoranye ikindi na- nabaza ndabaza ese ko abantu bashaka gucuruza ariko imisoro ikaba myinshi kurwaruka kandi biriya bikaba bica intege kurwaruka ese hari icyo murutegurira saa murakoze murakoze cane gose nsaba imana daniel ku bibazo vyiza namwe reka lionel uh, remesha uh, dutangure ku bibazo vya sabato uh, sabato israel uh, baza cane cane ibibazo bikomeye cane gose by'ukuntu urwaruka rwagerageje kuva kera ariko rusa n'urwacitse intege intege ubwo rwaruka rwokora iki ko rushaka kwiteza imbere nabwo ariko bikaba bitarashoboka gushika ubu bari- bamaze imyaka myinshi mu- muri iyo situwasiyo ikindi kibazo babaje akaba avuga ati mbega hari aba- urwaruka rwatanguye ivyo budandaji canke kwiteza imbere ariko ugasanga bari hahandi ntahandi baja aho nibaza ko hariho na bya bindi bavuga ko kenshi na kenshi ni uku kuraba n'iyindi migambi aribyo bita diversify duga ku ijambo uh, lionel kuri ivyo bibazo vya uh, sabato bwa mbere na mbere hanyuma turaja ku bibazo bi- bibajijwe na sabimana daniel
egome cyane ego ikintu uh, ibintu icya mbere na mbere ugwaruka n- nashaka kwanza kururemesha nihaba hari abariko batwumviriza nashaka kwanza kururemesha ni uko uh, ikintu mbere na mbere ni uko nk'ubu umuntu afise nk'iciyumviro cyo kudandaza ikintu cya mbere no noshimikira ko ni uko ugwaruka aho ruri hose ubu wotangura kuza rurahura ah, n'urundi rwaruka hanyuma bagatangura ba- bakaza baraganira ah, ibyiyumviro bashaka kudandaza icyo kintu ni ikintu cya mbere cyaba ari ikintu gikomeye iyo abantu bama bahura bagatangura bagashyira ibyiyumviro hamwe naho baba baratanguye eh, ba- bagatangura bakaganira ibyiyumviro bakiyumvi- baka- ba- bagashikira baga- baga- ba- bakum- bakumviriza iyo ibyiyumviro by'abandi biri bagashikiriza nabo n'ibyiyumviro byabo hanyuma bagatangura bagashira iyo migambi yabo mu ngiro nk'abamaze bamaze gushira imigambi yabo mu ngiro bakabona yuko ego tuguma tugerageza ariko hariho um, hari igihe bahomba urumva uriko uradandaza ari- a- uguhomba kurabamo ariko igikuru ni kwama abantu baremeshanya cyane cyane abadandaji hamwe bagakorana n'abandi a- washaka bagakorana ibikorwa n'abandi bakaja hamwe kuko nk'ivyo twam- twa- nk'uko twatanguye kubivuga nuko hari igihe ugiye kurondera nk'abantu babafasha ah, canke ah, amashirahamwe afasha hariho amashirahamwe menshi ashobora gufasha ariko adafasha abantu ku muntu ku muntu ariko bashobora gufasha nk'umugwi w'abantu uje uri hamwe bakavuga reka reka tubafashe gatoyi aba batangure igikorwa bagishire igikorwa cyabo ahabona hanyuma mu kanya gatoya ku kibazo cyerekeye nk'urwaruka rumaze gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere ariko ugasanga imyaka ibiri iraheze itatu iraheze ruracari hahandi abaguzi ntibongerekanye eka umutahe umwimbu ntiwiyongeye nk'uko bavyibaza hoko gwiki mu kanya gato cyane ego nk'ubwo rwaruka rero rumaze gutangura ibyo ibyo badandaza barashobora kuraba tuvuge nk'ubu hariho nk'amategeko hariho nk'amategeko usanga atuma badashobora nko ku kongerereza urudandazwa rwabo ikintu gikomeye ni uko kenshi nabo bokwegera abo babaserukira abo batwara bakabibamenyesha bakabamenyesha yuko ingorane zihari bakabamenyesha ingorane intambamyi bahora bagira nko kuronka amadeni mu mabanki nko kuronka intambamyi ari nk'ibintu by'amakori basa amakori manini cyane bariha cyangwa hari ibintu bya ruswa byarengeye bakabishyikiriza abakuru kugira barabe yuko ibyo bintu byogabanuka kugira bashobore kuhakurira akoyoko kuko urashobora gusanga nk'abo ibihugu bishoboye bikabagabaniriza amatagisi abo urashobora gusanga baciye bongereza imitahe hanyuma ibyo badandaza bikongerekana washaka bagahinduka n'abakoresha ugasanga n'igihugu kirahatoreye kirahatoreye ikintu gikomeye cyane yego iyo ni inyishu nziza cyane rwose ku kibazo cyabajijwe na daniyela nsabimana reka duhe kandi n'ijambo abandi banywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe jean long mwiriwe neza
neza bavandimwe mwiriwe neza munihiga jean long
kigali ndera ahantu bita ku mukwe ubu ngubu niho mpagaze kandi kazina ninde
izina nitwa jarongo kurutusi yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi ko tuvuga cyane cyane ku kuntu urwaruka rwo kwiteza imbere turi ko tuvuga cyane cyane ku kuntu urwaruka rwo kwiteza imbere gutangura ibikorwa byo kugwiza itunga kwiteza imbere urwaruka rukaba abakoresha aho kuba iminsi yose bariko barafata amafaranga y'intica ntikiza cyangwa bakava no mu bushomeri duga ku ijambo
noneho icyo ngewe nta gitekerezo cyanjye nabitangaho yego muri iki gihe muri iki gihenda bitewe n'iterambere turimo hari ibikorwa bimwe na bimwe urubyiruko rwajyaga rukora wenda nko mu myaka nk'icumi ishize usanga nko muri iki gihe bidashobora kuza kuba biboneka nk'ubu ngubu navuga wenda nk'abantu batuye mu mujyi wa kigali wasangaga nk'umwana wenda wabaga ahejeje amashuri yiwe wenda akabona iwabo nta kuntu bimeze akavuga ati reka mfate indobo y'amagi se cyangwa mfate ubunyobwa ngende nkwirakwiza hirya no hino mu bantu bagiye batandukanye wenda mbashe kuba narondera amahera ariko ubu ngubu muri iki gihe ni ibintu bidashoboka habe na mbese ukibaza ati nimba ndangije kwiga nkaba wenda iwacu nta gishoro wenda bafite ngo wenda babamena amafaranga makeya nzajya se wenda ku mashansiye njye guhiga akazi k'ikiyede ubwo ni nyinyabona sinzayamarira mu kazi noneho wenda ikindi kintu navuga ku bandi bari bato wenda nko mu nce z'icyaro wenda wasangaga wenda cyane cyane wenda bibanda nko ku bintu by'uburimyi se cyangwa ibintu wenda ugasanga nk'umwana aguze nk'inkoko yamara kugura inkoko se cyangwa akagura izo nkwavu wenda akazizana akazishyiraho se cyangwa akagura neza ariko ubu ngubu muri iki gihe ubworozi busaba ko ari umushinga uhambaye kuko icyo gihe udafite inzu uzarazamo inkoko ntabwo ushobora kuzarana n'inkoko mu nzu ngo bazabe babikwemerera cyangwa se ihene ikindi navuga kijyanye no ku buhinzi ho iki gihe rwose ubutaka bwarashize abantu baratuye ubutaka usanga abantu babutuyeho cyane kugira ngo nanone nanone uzapfe kubona ubutaka bwo guhingaho nabyo ni ikintu kigoye cyane ibitekerezo byanjye byari ibyo ngibyo murakoze murakoze jean long ibibazo jean long ashikirije n'ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo bivuga ko hariho ibintu byinshi ibikorwa byo kwiteza imbere muri iki gihe bitogenda neza kuko ibyo byashoboka mu myaka iheze nibyo ashikirije cyane cyane ariko nk'uko twabivuze no kuraba imbere gutanguriza ibikorwa byo kwiteza imbere ni ukugira ya analize twavuga ukaraba ikintu kizashoboka nk'uko namwe lionel mwabivuze mu kanya gatoya ariko muhe inyishu imbere y'uko duha ijambo kandi n'ubundi munywanyi tire duga ku ijambo mu kanya gato
ego nk'ibyo hariho ego uko imyaka igenda irahera hari igihe hariho iby'urudandazwa bigenda birahinduka ariko hariho urudandazwa wama rukenewe nk'ibintu mwabuze nk'ibintu byo kurima n'ubworozi ibyo bizokwama bikenewe n'aho hazoza ubuhinga bukomeye cyane kuko abantu bategerezwa gufungura bategerezwa gufungura aho bari hose icyo kintu ni ikintu rero gikomeye abuze n'ikibazo tuvuge nk'amatongo yabaye makeyi nicyo gituma ariko nk'ubu nk'umuntu afite itongo rito ahakwa ririma byonyine ashobora kujya hamwe n'abo byegeranye bakunga umugambi bagateranya ayo matongo hanyuma bakagira umwimbu hamwe nicyo gituma n'ibintu byo kudandaza hari igihe umuntu ashobora kubona yuko byaba byiza kwigirana urudandazwa ariko hari igihe usanga byofasha ukoranye n'abandi
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na tiyeri tiyeri mwiriwe neza
mwiriwe neza frederic mwiriwe neza twibutse akazina k'ikirundi akazina akandi kazina
yahishakiye ndi bujumbura mu burundi yego me murafite ikibazo murafite icyumviro nahishakiye tiyeri
yego ni icyiyumviro kumbure kirimo n'ikibazo ntangure mbere ndabashimira muri byinshi n'umutumire kubera ko uyu munsi afurika yacu mbere n'uburundi ahanini tugize no guharuka rero nimba twebwe guharuka tudafite ibyiyumviro birashe byo gushobora kwiteza imbere gashomeri kazamaho rero nicyo gituma njyewe umuntu ariko aratubwira ndamukengurukire rwose hari akantu mwamubajije ngo none ngo ko imigambi hari igihe bayitangura hama bakama handi ntibatekereze rero nagomba ndamubaze mbere nanjye ko ibyo bintu bishika ugasanga umuntu yakuze kaguma hahandi umwimbu ntuduge kandi urabona ko ari umuntu atigeze yivuriwe ntabwo yoba yibaza ko byaba byanduruka kure kubera ko usanga hari igihe umuntu yashinze poroje kubera ko yayifatiriye kuri kanaka agaca araba nta kimwe yabikoze n'agaca agomba kujya kuko nyine akagira ubumenyi yabikoreye ubwika hano imbere asanga ntacyo yigeze aseka ko kubera ko ni ibintu bitakuye muri we ariko yaboneye kuwundi acabwira rero nagomba kumaza ubumenyi buke kubera ko turiho turavuga ibi urabona ndabona ishuri ya fondamata ariyo kandi irimo inyigisho ubona zituma umuntu ushobora kwiga bijya bintu byo gushobora kwishyiriraho amaporoje afite urabona iryo shuri ririho mugabo ikibazo ni kimwe ko none ishuri ririho kandi ikaba isohora abanyeshuri benshi none habuze iki kugira ngo ushobore kubona abazini baja hamwe kugira bashobore gukora amaporoje y'iterambere mube nkibwira nti burya hari ikindi ndavunira akaguha abategetsi hariho akantu kaba gahajemo kubera ko uca guha diporome umuntu ubwabo ukayiha umuntu atashoboye kugira paratike ngo mubone uko bimeze uwo menga hoba umwanya bakaba bakagenda swati bakagira poroje bakayishyira mu nzira ndi hanyuma bakayishyira mu nzira ariko kandi yende mvune akagohe no guharuka hari ukuntu dufise akagorane ugomba kuyishitura abandi umwe wese akabona bakwiye kwibakwa ariko twumva kandi biboneka neza yuko twakora byinshi
murakoze cyane rwose nahishimiye tiyari ibibazo byiza eka n'akagohe muvuniye urwaruka eka n'abatetsi bajejwe cyane cyane inyigisho zo kwiteza imbere professeur lionel remesha duga ku ijambo ku kibazo ca ku bibazo bya nahishimiye tiyari mu kanya gato cyane rwose ndabona akanya kihuta ego ikintu icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi urabona cyane cyane ko turiho turavuga ibintu byo gufasha ugwaruka hamwe n'abandi bose bafite icyiyumviro cyo kudandaza ni uko cyane cyane umuntu iyo afite icyo cyiyumviro ntabyikorana wenyine nicyo bituma ateza kuronka abamuremesha cyane cyane nk'ubu yabuze nko mu nyigisho barashobora kuba babyiga ariko ntibayibone ntibaronke umwanya wo kubishyira mu ngiro aho rero hashobotse nk'ubu nk'abo nk'ayo mashuri bashoboye kwegera nk'amakompanyi asanzweho bakereka abanyeshuri ndibuka kera narigeze nkiri mutoyi hari igihe twigeze kugenda kuraba ihinguriro kera nkiciga mu mashuri mato mato twagiye kuraba ihinguriro rya verundi bagikora amacupa mu burundi cyangwa kuri buraseri kuraba ukuntu ibintu bikorwa mu ihinguriro nk'ibintu nk'ibyo bashoboye gufasha nk'abanyeshuri bakaza barajyana abanyeshuri bakaraba amahinguriro ahari kugira kubera ibyo bituma n'umunyeshuri ahari atangura kubona ukuntu ibintu bikorwa icyo kintu cyaba ari ikintu kimeze neza abantu bakabona ukuntu ibintu bikorwa kuko hari ibintu wigira mu ishuri n'ibintu wigira ari uko ubibonye hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kigumye kigaruka kivuga ati none nk'ugwaruka abantu batangu- bamaze gutangura ibikorwa by'iterambere ugasanga bari hahandi ingorane ziba ziri hehe Ni- Ego.
ni ni mwe byo kuvuga ngo dis- diversifiye cyane ingorane ziba ziri he?
ego ingorane rero eh, igituma akenshi baba bari hahandi ni nk'uko yavuze yuko umugambi ari igihe ushobora gusanga akenshi abantu batangura ibyo kudandaza babitangura ari kubera babonye abandi babigize icyo ni ikibazo gihambaye cyane Eh, urumva umuntu hariho abantu benshi kudandaza babona wumva ngo ngo ubu ngo hasigaye hari amahera mu matomati umuntu agaca atangura kudandaza ibyo yumva ngo hagiye amahera mu eh, mu- mu masima umuntu akaja mu masima ariko iyo hageze kudandaza iyo hageze kudandaza urabanza ukiyumvira icyo wewe nyine wifuza icyo ushaka ikintu ushobora kumva yuko muri wewe ushobora gukora ijoro n'umutaga kuko harya iyo uri umudandaji i- utegereza kumva yuko icyo kintu utoye Kiri- iyo kiri nzu muri wewe.
utoye Ego.
ushobora kuyikora ijoro n'umutaga yego Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na abdul mwiriwe neza
Rero neza Fredi mwiriwe neza akandi kazina abdul ninde
ni isabwa nisabwa murafite ikibazo icyiyumviro mu kanya gato ndabona akanya kihuta
Ah, murakoze ndi mu karere ka rwamagana intara y'uburasirazuba aho ni mu rwanda yego
ye ikibazo mba nibaza cyangwa se n'undi wese nk'urubyiruko yakwibaza Mhm.
urabona hari urabona ko urubyiruko rwo muri iki gihe rwugarijwe n'ubukene kangahe ku ijana Mhm.
ariko umuntu aramutse abonye nka nk'agafuka runaka ya- afite nk'igishoro runaka yajya gutangiza urabona kuri iki gihe ibintu by'imisoro biri hejuru cyane ye nta ndibaza nta kuntu bajya bagabanya nko ku bantu bagabanyiriza imisoro ku bantu bagiye gutangira kuko hari igihe ujya gusora wajya gusora wareba ibintu gi- urimo gusorera ugasanga imisoro ikubye igishoro cyo washo- cyo watangije nge ndibaza cyangwa se n'undi wese arifuza kuba wenda ku ku rubyiruko ruba ru- rukiri hasi rugiye gutangira kuba rwajya rugabanyirizwa imisoro kuko imisoro cyane cyane ni- nibyo bintu bisigaye bigora abantu murakoze murakoze cyane rwose abdul eh, nisabwa reka duhe n'ijambo kandi leonce leonce mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe Eh, akandi kazina ninde leonce
ni bezako leonse ndenza ko muri hega ndenza ko leonce
ndi mu gisagara cya bujumbura Eh, ikibazo cyiyumviro kanya karagiye mwihute ikibazo cyiyumviro
murakoze none kumpa aka karyo Yego.
ntanguye gusuhuza by'umwihariko abamenyeshamakuru ah, b'ijwi rya amerika murakoze mwiriwe neza turagusuhuje natwe
imana ibarinde pe hama eh, ikibazo cyanje eh, ni impungenge mbona nk'urwaruka rwo mu gihugu cy'u Burundi eh, ukuntu eh, bamwe n'abandi bahendwa aho boze tugafata kujya hamwe twebwe nyine urwaruka tukiyungunganya mw'ibibi cyangwa biriya byo mu mashyirahamwe cyangwa kudandaza utuntu dudandazwa duto duto mugabo ingorane ziri mu gihugu cy'u Burundi si izindi ni uko eh, bamwe n'abandi bahendwa ko bakajya mu migambwe noneho bagaca bakoreshwa ah, ibitari byo ugasanga bariko barakoreshwa amakosa kandi atanibyo ariko barabonamo inyungu ari kugira gusa bateze imbere canke eh, a- abariko barabahenda Eh, nizo ngorane mu gihugu c'uburundi dufise yego reka icyo kibazo tugice hirya no hino reka n'umushinga twatumiye eh, professeur eh, Re- rebesha lionel reka ariko tubanze duhe n'ijambo kandi na ndayisaba ndabona nawe nyine aturindiye ndayisaba mwiriwe neza mwiriwe neza
mwiriwe ndabakurikiye Mu- muri hehe
Eh, nk'ibisanzwe mbitura mu biteranyi mu ntara ya muyinga Eh, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro Ici- mu kanya gato ndabona akanya kihuta
Eh, jewe nk'ikintu mvuga- novuga no kubashima cyangwa se novuga niho guterera iciyumviro yego kuvuga icyo iyo nkuze mwatuzanye by'icyo mbona vyema ngerageje kuraba ndateye ubwoba muri ibi bintu n'urufatiro kuma bibandanya urutetero buriko kiratambuka kubera yuko nk'ubu abantu barashomera ku kiringo kirekire kugeza naho na batoya babo bagerageje nko kubarabira ko bari mu yandi mashuri baca basikira babona ko kujya kwiga nta kamaro bigifite ikintu rero nosaba nk'abo batumire bagerageza kujya baraba uburyo bashobora kuza barakusanya abantu bashomereye bakaba karihiza ubwenge mu bintu bijyanye na bizinesi kuko bamwe ushobora gusanga bize no mu bisata bitandukanye batashoboye kwiga ibintu bijyanye na bizinesi neza bakongera hakaza harabamahimiriza rwose babereka yuko gukorera hamwe aricyo kintu gishobora kuba hari icyo kibagezaho kubera yuko babandanije gutyo nta kintu bashobora kugera ko mwakoze cyane
murakoze cyane rwose ndayisaba uh, professeur irere remesha uh, abdul ashikirije ikibazo gihambaye aho uh, avuga ko imisoro eka ica intege nk'abantu bashaka gutangura nk'urwaruka rushaka gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere rewonse wewe ndeza ko akaba avuga cyane cyane ku byerekeye eka urwaruka rukoreshwa n'abanyapolitike ndayisaba nawe akaba atanzeho impanuro ikaza ukuntu urwaruka rwovyifatamwo no guhimiriza gukorera hamwe kugira ngo rabe ko rwokwiteza imbere tuga ku ijambo ku nyishu yabo bashingantahe batatu kandi niho tuza gusozera ikiganiro cyacu tuga ku ijambo ego ego ico kibazo co kurondera imisoro imitahe canke amadeni ico ni ikibazo ico cama ari ikibazo nyamukuru ku bantu bose badandaza aho baherereye hose ikintu nk'ibyo twavuze yuko umuntu urabanza ukandika umugambi kuraba umugambi wawe icyo ushaka gushika ko ari umugambi wawe cyangwa ari umugambi wabonye ku yundi igikuru urabanza ukandika uyu mugambi ubona icyiyumviro icyo ushaka kudandaza y'ibintu uzobikura abantu muzobikorana bizosaba amahera angahe uburyo ufise n'ubuhe aho utegekanya gukura uburyo ni hehe hanyuma ukabyandika ariko icyo cyiyumviro ikindi nacyo ntushaka no guhimiriza urwaruka n'abandi bose bafite icyiyumviro cyo kudandaza ni ugutangura kuganira kuko kenshi abantu iyo bariko baraganira byo murandaba abantu kenshi ntibaganira ibintu byo kudandaza kenshi abantu baganira ibindi ntibaganire ibintu byo kudandaza kudandaza ni ikintu gikomeye kandi n'umuntu wese naho yaba asanganywe akazi ariko akabona amahera amubanye make amahera yo kuba hatangwa kuba make aje ahugira nawe n'iciyumviro cyo kudandaza hanyuma akaza araganira n'abandi ibyo rero bisaba yuko umuntu muri twebwe twatanga tukaza turi turahindura ukungene twiyumvira tugahindura imyumviro tukavuga ok ubu reka ngerageze kwiyumvira nk'umudandaji hari uwabuze yuko inyigisho umuntu yoraba kumwe na shana wenda kuzarongereza yego nk'izo nyigisho umuntu arashobora kuzarongereza nk'izo nyigisho nyine za bizinesi akongereza akaza yigisha buhoro buhoro ashoboye gushikira ubuhinga bwa none bw'ama website harimo hariho ama information usanga hariho ama information ahari ari kwagusa ariko ikindi nacyo habonetse naho baba bariko baragirisha barigisha abandi uko umuntu ashobora kudandaza icyo nacyo ni ikintu gikomeye hariho umuntu
uravuze ikintu gikomeye cyane rwose guhindura ibyiyumviro nka kumwe avuga ati paradigm shift ugahindura ibyiyumviro kenshi na kenshi kwivuga si byiza mugabo nk'umurudandaje nk'igihe uri kurasaba umutahe ni ukwerekana ingene wewe ari wewe ushoboye ubwo rudandaza uriko urashira imbere ikintu rero ijambo nyamukuru mu gusozera mubwira ugwaruka rwahora rutinya twavuze ko gushira imbere ikakubahuka no gufata risike bikomeye cyane rwose ijambo rya nyuma kugwaruka rutwumviriza muri iki gihe duga ku ijambo rigenera ego icya mbere ni ukuremesha ubwo rwaruka ni amasegonda mirongo itatu uba ufise icyumviro cyiza yamize ko ntihagire icyo atinya agerageze ashike ku cyiyumviro yifuza gishyire mu ngiro
professeur lionel remesha ndagushimiye cyane rwose ku nyigisho twunguranye n'urwaruka rwariko rwumviriza ikiganiro muri sanga cyo munsi eka n'abandi bose bashobora kuba bumvirije ikiganiro ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye twakuzinduye aho iwanyu los angeles aho muri muri california ni haracari kare turashimiye kandi na enjeniyeri yadufashamo yego turashimiye na enjeniyeri tukaba dushimiye na fatu karara fatuma karara yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese